mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na oriane itanga ishaka muri studio gatanu kuri ino tariki indwi z'ukwezi kwa munani tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu kaze mu biganiro byo kuri ino saha umukoresha tutegeka yuko imbere yuko atanga akazi ko ategerezwa kuba afise imoto y'akazi kandi iyo moto yotegerejwe gutangwa na limiteri ariko umukozi niwe ayironderera bicaye ku biri n'amasezerano twagiraniye muri kontra uwo ni umwe mu bakozi b'ishyirahamwe vietel bavuga ko uyu mukoresha atubahiriza amategeko y'akazi mu kwirukana bamwe hagaha akazi abandi kandi abirukanye atamakosa bagirizwa iyo nkuru hamwe niyerekeye ubumenyi bw'abanyeshuri muri kaminuza y'uburundi buvugwa ko butera bugabanuka n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye ikaze mwese duhere mu burundi abakozi b'ishyirahamwe vietere batonze ku mirimo uh, mu mwambaro mu mwambaro wirabura kugira berekane akababaro ku mukoresha wabo aba bakozi bavuga ko uyu mukoresha atubahiriza amategeko y'akazi mu kwirukana bamwe hagaha akazi abandi kandi abirukanywe abirukanywe atamakosa bagize basaba ko botunganirizwa abakwiye bagahabwa amasezerano y'akazi n'ibindi buryo bagenewe umugenzi wacu Raymond Zimana aratubwira ibindi kuri inkuru nta tegeko na rimwe twarenze twambaye gusa umwambaro wirabura ahandi tuja tuja mu kazi barenga ijana mu mwambaro w'impuzu zirabura bose batonze ku buyobozi bukuru bw'iryo shyirahamwe ry'abasirikare bo mu gihugu ca vietnamu risanzwe rikorera ku izina ry'ubudandaji mu burundi limitere aba bakozi bemeza ko bashatse kwerekana ko badashima ingene umukoresha wabo abarenganya mu kutubahiriza amategeko ku bijanye no guha amasezerano abakozi ibijanye n'iminsi y'akaruhuko n'utundi turusho abakozi bari bagenewe uyu ahagarara ku iyirukanwa ry'abakozi ataco bagirizwa kwirukana umukozi amaze kurenovera kontra inshuro zibiri zose uwo mukozi ageraje muri kontra adiye endetemine umukoresha aca mwirukana amwirukanye arashobora kumuhamagara nk'inyuma y'indwi imwe akaca amubwira ngo garuka ucufata ko tutigeze dukorana ucuba umustajere muri ya poste yawe nyene wari wokifye mu myaka ine canke naho akaca areka kuguhamagara akaca ahamagara abandi akabita abastajere muri iyo poste yawe ikindi kibabaza abo bakozi nuko ubu batumwa ibikoresho bagasabwa kuvyizanira kandi bategerezwa kubihabwa n'abakoresha babo umukoresha tutegeka yuko imbere yuko atanga akazi cyane ku bari ku kazi bivanye n'ubuzi bakora nk'ibijyanye n'ubudandaji ibijyanye no kuja kuraba aho bashinze amantene ko ategerezwa kuba afise imoto y'akazi kandi iyo moto yotegerejwe gutangwa na limiteri ariko umukozi niwe ayironderera biciye kubera n'akazi biciye kubiri n'amasezerano twagiraniye muri kontra kuko muri kontra handitse yuko ari bategerezwa kuduha ibikoresho by'akazi abo bakozi bavuga ko badatahura igituma birukanwa kuko iryo shyirahamwe atangurane z'uburyo rifise mu gihe bemeza ko naho bamwe birukanwa abandi bashasha baca bahabwa akazi muri iryo shyirahamwe ntibiziguritse ukuntu umukoresha ashobora kuba ariko yirukana abakozi atinya kubaha amakontra adiye endetemine mugabo ariko amemta ariko aragira iyindi avideo rekrutema y'abakozi aba bakozi ataca bagirije kandi turavye muri evaluation abo abo bakozi atangoranye n'imwe bafitaniye n'umukoresha umuyobozi w'iryo shirahamwe ntiyashimye kwakira abamenyesha makuru ariko inkuru twakuye aho muri iryo shirahamwe nuko Nguyen Huntan yaciye akoresha inama abakozi bose b'iryo shirahamwe mu gihugu cyose ku buhinga bwa none video conference mu gifaransa mu gihe abakozi b'iryo shirahamwe bemeza ko bituye ubugenduzi bw'akazi kandi ubwo bugenduzi bukaba bwasabye iryo shirahamwe kuraba ikibazo kijanye n'amasezerano y'abakozi nk'uko zimwe mu nyandiko ubwo bugenduzi bwandikiye ubuyobozi bw'iryo shirahamwe ryo gutuma tumanako zivyemeza amategeko y'akazi mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko umukozi ahawe amasezerano y'akazi ku nshuro ya kabiri atera umukono mu kiringo kanaka ubugira gatatu acahabwa amasezerano y'akazi burundu kontra indetermine mu rurimi rw'igifaransa kiretse mu gisagara ca bujumbura eka n'abakozi b'iryo shirahamwe mu ntara zitandukanye z'igihugu batonze bambaye uyo mwambaro w'ibara ryirabura ishirahamwe vyetere ryatanguye ibikorwa mu mwaka wa bibiri na cumi na kane inkuru ziva mu bakozi b'iryo shirahamwe zemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'umunani bibiri na cumi n'umunani hamaze kwirukanwa abakozi mirongo itandatu na batatu abo bakozi bakemeza ko inkuru bafise zemeza ko kuva muri kuno kwezi gushika mu kwa cumi na kabiri abakozi bazoba barangije ikiringo c'amasezerano yabo bazoca birukanwa abo nabo bakaba bangana n'ijana na bane ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru arabandanya tukiri mu burundi ubumenyi bw'abanyeshuri ba kaminuza butera bugabanuka na cyane cyane mu byigwa by'indimi ibyo biremezwa na bamwe mu bigisha ba kaminuza barongoye amashyirahamwe akurikiranira hafi iby'indero ibyo babishikirije kuri uno wa kabiri igenekerezo ry'indwi ukwezi k'umunani umunsi mpuzamakungu wahariwe indero mugenzi wacu evariste nzikobanyanka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ubwo bumenyi bwagabanutse kuri abo banyeshuri ba kaminuza ni cyane cyane mu bijyanye no kuvuga ururimi rw'igifaransa n'izindi ndimi umwigisha wa kaminuza y'u Burundi dr andre ndwimana anarongoye igisata ca ipeya gitanga ubuhinga bwo kwigisha atanga bimwe mu bituma ubumenyi bugabanuka kuri abo banyeshuri ba kaminuza ubu hariho amarise komino atagira igitabo na kimwe ukazosanga umunyeshuri arahejeje lise kominane adasomye n'igitabo na kimwe biragoye rero umu umuntu atigeze ategurwa kugira ngo aje muri biblioteke arondere ubumenyi ku buryo ageze muri kaminuza ariho yoca bitangurira nuko usanga twakira n'abanyeshuri benshi cyane bigatuma gukurikirana umwe umwe kuri umwe umwe bigorana hariho n'ikindi nibaza gituma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma benshi baba hanze n'abataba hanze ugasanga bari mu cumba ari bane batanu ugasanga koko ntibafise ibikwiye kugira yiteho neza icamuzanye iyo mvugo nitandukanye n'iyo mu ishyirahamwe bafashe bige rikurikiranira hafi indero mu burundi yohani samandari arirongoye akavuga ko ibintu bitera byonyuka bene umurango babona nabo nyene atanga tumwe mu turorero avuga ko tuzingamitse indero mu burundi novuga yuko hariho agahazi hariho intambamyi zitari nke ayo mashuri naho yubakwa aguma ari make kubera igitigiri cy'abana biga cyarabaye kinini cyane aho usanga mu ishuri harimo abana barenga ijana ijana mirongo itanu muca mwumva yuko ari igitigiri kinini cyane aho usanga hari ubukene bw'abigisha ugasanga n'abigisha bahari kumbura ntibafise ubumenyi bukwiye tufatiye ku nyigisho ziriko ziratangwa ubu reforme nshasha ugasanga abigisha ntibabyize nko kwigisha igiswahili ugasanga umwigisha ntacyo yize ariko urumva biri mu byo bigisha izo ni intambamyi novuga ziriho mu gisata cy'indero mbere ufatiye kuri ibyo by'abanyeshuri benshi mu ishuri uca usanga n'umwigisha atabakurikirana neza ugaca usanga n'ubumenyi rero abo banyeshuri baronka ni ubumenyi budakwiye kuko n'aho aduga n'aho amenya ntabafise ubumenyi bukwiye kuko umwigisha ntiyashoboye kumukurikirana neza nk'umwigisha koko umwigisha wa kaminuza dr andre ndwimana anarongoye igisata ca ipeya afise ico asaba abegwa n'igisata c'indero n'abanyeshuri ubwabo kugira ubumenyi bugarukirwe mu burundi hari ibintu byinshi bishobora gukorwa jewe ndabibona mu mice itatu muce wa mbere mu bisata by'indero barashobora gushiraho amategeko ku buryo eh, guhera hasi muri primaire akanovera k'indero bakagarukira ikindi naco ni uko mu mashuri bogerageza gushiraho ibitabo bagakundisha abanyeshuri gusoma abarimo kuri kaminuza natwe nyine turakwiye kwikebuka tugaha ibikorwa abanyeshuri bibatuma baja muri za biblioteke kurondera hanyuma ivyo bikorwa tukabikwirikirana abanyeshuri nabo bakikubita agashi bakamenya neza yuko ubuzima turimwo atari ubuzima bw'amadiplome mugabo ari ubuzima bw'ubumenyi aha mu burundi baguma bakoresha ibibazo mu gutanga akazi muri east african community kugira batange akazi batanga ibibazo urumva burya ufise diplome atabumenyi ufise ushobora kuyirerana ugasanga ni ca gikaratasi batekeramwo ifu mu masoko ijwi rya amerika ntiryashoboye kuronka abo mu bushikiranganji bw'indero buterwa kamo kugira bagire ico bivuze ko ico vyavuye ko nk'uko twabibwiwe n'abashoboye kutwitaba nuko kuri ino genekerezo ya ndwi ukwezi kwa munani ariho hatanguzwa ku rwego rw'igihugu ikorwa ry'ikibazo ca leta ico naco giha uburenganzira abarangije amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru arabandanya mu ntumbero yo kugabanya ubushomeri no gukabura ubushakashatsi mu gwaruka ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi mu mutwenzi muri komine ya kirundo kiriko kirigisha abanyeshure bahejeje amashure gukora ibikoresho bivyaza umuyagankuba imishwarara y'izuba inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze gushika uno musi ibati rihingura imishwarara y'izuba mu muyaga nkuba rizwi ku izina rya plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa riva mu bindi bihugu amabati nk'ayo ya mbere yiteranirijwe n'abarundi aramaze kuboneka mu ntara ya kirundo urwaruka rwarangije amashuri rubura akazi rwateranije ayo mabati rwigishijwe ubwo buhinga n'ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi ca mutwenzi ni ikigo kiri muri komine n'intara ya kirundo uyu aratubwira uko babishitseko Plaque rero ukuntu twayikoze novuga twayikoze ku buryo batanguriye ko abandi gukora kuko ubu uravye ukuntu abandi bakora bakoresha amarobo bakoresha ubuhinga butembere kuruta mugabo twe twaziteranya n'amaboko n'iminwe tugatora ibikoresho bikenewe guteranya n'iminwe tugatora ikindi gikoresho duhejeje kubiteranya gishobora gufatanya kigafatanya ibiyo n'ibyo bita amaserire kugira ngo ikisohoka yose ifatanye neza twa tuntu twose baterateranya tumeze neza naho hari agahaze kuri ayo maparake biteranirije uyu yemeza ko hari ico asumvya ayava hanze ibikoresho vya mbere twarose nivyo twe twarose umuzungu yari yavuye hanze niwe yaduhaye amateriye twakoresheje mu ntango kandi n'ubu niwe numva ngashaka kuduha izindi zo kurya twameriyore turaye ko twakora praxorere ego ziri kw'isoko nk'iz'abandi turabishoboye kubera izo twakoze ego ntizi- ntizifise ubuhinga nk'uburi nk'ubwu izindi ziri kw'isoko ariko zikora gusumba mbere na ziriya ziri kw'isoko kubera turafise ibyuma bizipima uzipimye ukaca upima n'iri kw'isoko ubonye eh, zikorwa n'abashinwa twe dufise ubuhinga dukoresha butuma ukora praxore ifise ubuhinga busumba iziri kw'isoko uno munsi ikigo c'abahawe ubwo buhinga cegukira diyoseze katolika ya muyinga catanguye cigisha abatashoboye kubandanya amashure kurima no korora kijambere patiri gerardo ngendahayo akirongoye avuga ko vyabaye ngombwa ko biyumvira ikibazo c'ugwaruka ruheza amashure ntirubona akazi ihangiro ry'ivyo vyigwa ni ugufasha ubwo gwaruka gushika ku ntambwe yo gutora ibintu bishasha abandi bahinga batarashikako ivyo bita découverte mu gifaransa iyo novuga nti ni imyuga tuba dushaka yuko ibakura mu gashomeri barimwo ishobora guca imuha ikintu abantu bakeneye ubwo nyene bagaca bagira baga- bagaca baronka ikibunganira kuko benshi usanga bafite izo mpapuro z'umutsindo mu muyaga nkuba mu bundi buhinga bw'ivyuma n'ibindi mugabo ku vy'ukuri ntashoka aronka akazi kuko kenshi araho biga ibintu vy'amajambo ibintu vye- vy'ibintu vyo ku kibaho gusa bakabimenya mu bwenge mugabo batabona ibineza ibintu abantu bakeneye ubwo nyene ngo babishire mu ngiro kugira abantu bace babibagurira kuko biza eh, bi- bikura ingorane bari bafise ikindi nacyo dushimikirako novuga ni nk'ikigwa gishasha ni ukubigisha ukuntu eh, kubakaburira ubwenge kugira ngo bashobore eh, kubona inzira bashobora gucamwo kugira ngo batore bishasha bitari eh, bwatorwe novuga nti kandi bishobora gufasha iyo urwaruka ruhawe ubuhinga nk'ubwo rukunze gushikiriza ibibazo vy'imitahe yo gutangura kwiyungunganya ikigo kiriko kirabakurikirana kiramaze gutegekanya ingene kizobaherekeza ni uko dutegekanya ko baca bashira ba- baja eh, mu mu makoperative biroroshe rero yuko dushobora kubaha mu gihe bari hamwe ari umurwi w'abantu cumi mirongo ibiri yuko umuntu ashobora no kubaronderera intererano akabaha icyuma gifyatura eh, arya modire fotovoltaike canke abaha eh, sinzi akamashini gakora iki n'iki hanyuma rero bakabandanya bo nyene bagira eh, bakorera hamwe eh, kugira ngo baronke inyungu rusange bazisangirire hamwe kuko ari umwe akagenda ntazoronke ivyo bikoresho ariko bari hamwe bazoshobora kubandanya nico twiyumvire kugira ngo bishobore kubandanya muri urwo rugendo rwo gushikana urwo rwaruka ku buhinga bwo kwihingurira ibati rihingura umuyaga nkuba mu mishwarara y'izuba rimeze neza ikigo ca mutwenzi cakira abarangije amashuri yisumbuye yigisha ivy'umuyaga nkuba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco ndarurinze kuri iyo nkuru dambisa moyo umunyazim- zim- zambiyakazi umunyazambiyakazi yanonosoye ivyerekeye ubutunzi yanditse ibitabo bitari bike harimwo igitabo gikomeye kivuga ku ngaruka z'imfashanyo z'abanyamahanga mu karere ka afurika dead aid ya igitabo cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda avuga ko mu kiringo c'imyaka mirongo itanu irangiye imfashanyo z'amafaranga ajejwe iterambere mu karere ka afurika arenga imiliyaridi igihumbi zahawe akarere ka afurika zitan- zitanzwe eh, zitanzwe n'ibihugu bitunze ku bwa dambisa moyo imfashanyo zahawe akarere ka afurika nta kamaro zagiriye abanyafurika ahubwo zatumye ibintu bimera nabi kurusha mugenzi wacu fidele niyo ngabo yavuganye na gamaliel ndaruzaniye ah, yahoze ari ambasaderi w'uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu akongera akaba yigeze kuba ajejwe imfashanyo y'ibanki y'isi yose yari agenewe igisata c'indero mu burundi ari new york muri aka kanya ubu muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe na faustin ndikumana ayoboye ishyirahamwe parsem mu burundi rikaba rijejwe gukangurira abarundi guhindura inyifato n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama baganiriye kuri iki kibazo baravuga ukungene babona ivyiyumviro vya damisa eh, dambisa mboyo faustin ndikumana niwe atangura yishura
Eh, ni mwakoze Eh, ico gitabo cyo nari naronse akaryo ko kukibona kera no kugicisha kwigisha kugisoma kabisa imi- haraciye n'iminsi daye cyamaze iminsi Eh, hanyuma rero nakibuze ndaraba na jewe ibyo nkoreramwo ko ibyo ndabikoreramwo cane kandi ndabi- ndavyihweza Eh, hari ibyo mbona tudashobora kuhuza kuko kandi birumvikana mugabo ico nagira mvuge ni ukugira mbwira abarundi canke ariko baratwumviriza warukibutsa gatoyi ivyerekeye ibyo by'imfashanyo ingene vyaje burya ibyo by'imfashanyo byaje na cane cane intambara y'isi yose iheze byagere mu ndiyari ya kabiri yari yatwaye abantu benshi irabomagura ibintu iburaya iragira iki niho rero intambara iheze babonye bati ibyo ari byo byose ubukene bugumye ku isi hashobora kwaduka intambara bakaraba ibihugu nyine vyasima vyabomaguritse uburusiya ubushinwa ubufaransa iki barabona kabisa yuko isi yasima niho rero hatangura kuza bijya bigega rero mpuzamakungu ryita ko byurwanya ubukene no gusubiza eh, ibihugu byari byagize ingwane mu ntuze mu by'intambara ari banki mondiyale nimba ngo fo monetaire international wi banki nkuru y'isi yose hanyuma rero murikwa ko hacaba n'ikintu bita plan marshal ni ingene ibanki icyo gihe bace bagira ingene bufasha uburaya gusubira kubyuka plan marshal abantu benshi barayizi yuko zabaye nk'imfashanyo zabaye nka finansima yo kugira eh, uburaya busubire bubyuke icyo gihe rero haciye habaho ibita dekarasiyo univerisere de dwa doro mu mirongo ine n'umunani imaze kuba rero ntihaca hatangura kuvuga ibintu na bati dore ko dekarasiyo univerisere doro ivuga yuko dwa dote pya dispode de meme ni ukuvuga yuko hari ibihugu byari bikiri mu bukoroni bavuga ati bene byose iri bihugu nabyo bikiza kuva mu bukoroni mugabo rero biza mu bukoroni hari icyo bita pacte koloniyale mu bihugu bikiri mu bukoroni yari imigenderanire hagati y'igihugu kiri koronize no kugira cyo muri koroni n'igihugu kigitwara nk'uburundi tuvuge n'ububirigi cyangwa ubufaransa na na cote d'ivoire cyangwa yari pacte ituma bijya ibihugu byarondera byaza gukomeza ibindi byagiye kurondera ibintu bita amatere promiyeri hirya no hino mu buhindi muri afurika kugira bakomeze amahinguriro yabo byatangiye kuza kubera hari haje kubika indevolisiyo indisiriyere i buraya muri mu kinyarwanda cya cumi cya cumi n'icyenda barundira rero ko bari bamaze gutera imbere mu by'amahinguriro cyane i buraya mbwa bagasanga barakeneye amakere promiyeri hirya no hino baca batangura gukwira isi rero ni ya konferanse doberere yaba bakwira isi barundiramo amakere promiyeri hirya no hino ni uko barasitira ibihugu bya afurika ugasanga iyo migenderanire ituma bavuga bati igihugu tugiyemo gukoroniza kiturunyikira amakere promiyeri natwe tukaza turagiha ibyo twahinguye bica byamukombera ugasanga la koloni ugasanga ifite umukiriya umwe icyo gihugu kigitwara nicyo kigiha amatere poromiyeri nicyo gitwara amatere poromiyeri ibyo by'ubutare n'ibindi n'amakawa barabyumva n'amaprodisi hanyuma rero baravuga bati naho indepandanse ije rero hari ikintu rero kitahindutse indepandanse politiki kiraza mugabo ya migenderanire yo kuvuga ko baguma barundira amatere poromiyeri hahandi kandi barundika porodisini rero ikiguma imeze kwa kundi kandi afurika itari bwaro nk'ubuhinga bwo gutangura gukora guhingura ibintu byabo bakavuga de toute les façons ni ko ibihugu byikukira nabyo kuri iyo mfashanyo unyarutse mu majambo make ko no kugira abantu bumve hanyuma rero afurika rero kenshi niko baca bakora kuri psikoloji y'umunyafurika kubera dukunda ibintu nyine dorigisi kuko tuba twamaze guhindura imico izo modoka nitwe tuzishaka izo modoka nziza amasa mugabo tutabihingura amacu basanga muri iyo migenderanire rero ibihugu biratunga cyane by'iburaya byarunse amamatera tumwe mu gaciro gatoya niho rero haza debati ibyo ari byo byose rero ayo mapimire y'inyungu nyinshi ibihugu bitunze ni ukuyisarika ntatangwa kuvuga rero iby'imfashanyo leta none ko hari ibihugu bikenye ibyo bizosunungura gute ko mubiha ku giciro gito amatere promiyeri kandi ibyo mugurije mukabitwara kubigurisha ku mafaranga menshi niho rero hafatwa mu kubera ibyo biro by'imfashanyo bavuga ati hoboneka uburyo gute kugira ibihugu bitera imbere imfashanyo rero ngene kisigurwa bwari uburyo rero bw'ibyo bihugu kenshi bikenya muri azi kwatanga ubwitsi bya tiere monde byo kugira bize biraronka amahera amafinansi bikenewe gukora ibintu bavuga ati imfashanyo rero yaba ari nk'amahera baguhaye ugasanga ntuyasubiza canke ugasubiza igice cayo cyane bayaguhaye bagukamara umwanya munini utaratangura kuyishyura kugira ubanze uyakoreshe cyane uyaronse ukayariha umwanya muremure witonze cyane ku nyungu ntoya itodempere bonise cyangwa atanyungu n'imwe niho rero ibihugu rero muri za mirongo irindwi na mirongo umunani rero wasanga biriko biratanga imfashanyo bamesitora ayo mahera yego ufatiye aho bigeze ibintu ubu iyo mfashanyo ubona imeze gute ufatiye ku byo dambisa yavuze yego ni ukugira tubigire interactive turonke akaryo ko kubandanya izo ngurane bitabisanga byagize intwari itabereye byinshi basanga habaye ubutunzi bwinshi mu babiturongoye muri ajanti mayirisi cyangwa ngo bazarwanga amatungo y'abamubutu y'abamukasa hirya no hino bavuga bati none izo mfashanyo zigenda ariko zirahindura ubukene ni ukubera ingene ibihugu biri kubitunganya mu nyuma baravuga ati ubu rero hataza zimwe za porogaramu zagize masibitirere bati banza muhagarike turaye imfashanyo icyo ikora iki nyine bigenda mu nyuma rero haca haraza icyo bita dekarasiyo do pare mu bihumbi bibiri na gatanu iyo dekarasiyo zo mu karere mirongo na gatanu yaciye iba inama yahuje ibihugu byose byo ku isi n'uburundi bwarimo n'ibyo bihugu bifasha byose baravuga bati none imfashanyo itangwa yoba efikase gute yogira icyo ifite ko gute haca hari amasezerano mpuzamakungu n'ubazwi cyane bita dekarasiyo do pari ni ukuvuga amasezerano y'ipari yagiye gushimangirwa muri yaka muri ghana niyo yaciye atomora ati ubu rero imfashanyo kugira bigende neza yuhagarara ku bintu bitanu hariho ubwa mbere nibyo rero bita ko bihari ubu bavuga bati ibihugu bikenye iya mbere prinsipe ya mbere bayita appropriation ni ukuvuga ibihugu bikenye biritegurira imigambi y'iterambere igene biyibona ni nk'abaca bakati basanga ibihugu byaratse amahera menshi mugabo bitashitse ku ku mpangiro kuko hariho n'ibihugu byinshi byatsinzira no mu njyane za politiki kiva muri independance byo muri afurika byinshi bimwe by'amagere sivile kubera iki abari basubiye basubiye abazungu basanga hacaje imwe by'amaregionalisme muri afurika ugasanga abategetsi bagiye ku butegetsi bashobora kuba be- begereza umuryango wabo bagakumira abandi Eh, reka nagomba mbihe ijambo eh, umutumire wacu nawe gamariye ndaruzaniye mwarajejwe imfashanyo y'ibanki y'isi yose yarigenewe igisata c'indero mu burundi ku bwanyu eh, ivyiyumviro vya dambisa moyo ku bijanye n'iyo mfashanyo amareta ku mareta avuga ko ataco yafashije mu myaka mirongo itanu irangiye muri afurika avuga ko eh, miliyaridi igihumbi yaje muri afurika muri ubwo buryo ariko uravye ubuzima bw'abanyagihugu butisununuye mu bivuga kwiki Eh, mwarakoze kuntumira murambabarira sinasomye ico gitabo mugabo eh, numvise intamake mushantahe ahejeje kuvuga yaronse ariko nagira ngaruke kuri ico ciyumviro ahera ku bukene turimwo n'iyo mfashanyo twaronse kandi sinzi ko ari imfashanyo ndagaruka kuri ico kibazo kuva mu myaka mirongo itanu ni ukuvuga yacanditse mu- mu bihumbi bibiri n'icenda ni ukuvuga no kuva mirongo itanu n'icenda gushika ibihumbi bibiri n'icenda n'imyaka mirongo itanu ni imfashanyo rero afurika yoba yararonse kuva yikukira gushika mu bihumbi bibiri n'icenda ubu turi muri 2018 ni ukuvuga haciye imyaka mirongo itandatu yose ayo mafaranga asikirenga niyo yaba yahawe afurika yose afurika mu bihumbi mirongo itanu na bine tuvuge ko kimwe caronse igiciro eh, amahera angana n'ay- n'ay'ikindi igihugu cose kiba- coba caronse amahera adashika miliyoni amajana abiri muri iyo myaka mirongo itanu miliyoni amajana abiri y'amadolari ndiyashika murumva si menshi cyane rwose ariko ntiyari make kuko niho twari tugejeje uburyo bwo gukoresha amafaranga kumbure ndazi uburundi wacu byo mbona aho nari mu ishuri nari umwana ntangwa ishuri ibyakurikiye independance twahora dutwarwa n'ababirigi bakatwigisha bahembwa n'ico gihugu ariko tugiye mu mu kwikukira twabaye igihugu cyikukiye dufashanya n'ububirigi ariko amashuri yaguma yigishwa n'abazungu banki zaguma zikoreshwa na banki nkuru yatwagwa n'abazungu nta bakadre twari dufite twareze iyo myaka twarigishije abatari bake turaronka n'abantu mbere ubu muri ino myaka bakorera abandi mu bindi bihugu twe twarakoreye nani narakoreye onu mu bindi bihugu hariho abarundi benshi rero bakorera mu isi yose ubu muri iyo myaka mirongo itanu twigishije turaja gufasha ahandi natwe sinibaza yuko twahonze haba namba na gatoyi kumbure ntitwungutse iterambere rifadika mu gihugu tubona ariko dufashe nk'i burundi ajya amashuri mubona yubatswe muri ico gihe Eh, reka tuze gatoyi ku mirongo ya telefone dufise Desire uratwumva yego ndabumva yego uhamagaye urihe ndi bujumbura i burundi yego ufise ikibazo canke iciyumviro yego byose birajana bwa mbere ndabashimira ko mwashoboye gutunganya iki kiganiro ahanini gishimikiye kuri izi mfashanyo zagiye z'uwo mwanditsi yavuze zagiye zihabwa afurika Eh, nagomba mbaze abashoboye gusoma ico gitabo mbega babona yo bayanditse intambamyi zabaye hehe kugira ngo eh, izo mfashanyo zaba zigenewe abanyafurika ntizibashikeho cyangwa ngo afurika itere imbere murakoze ndacabandanya Yego.
hanyuma ati mbega ubundi bwo bwo izo ntambamya zimaze kuzibona ya- ya- yanditse biki ku byokorwa kugira ngo eh, habonetse imfashanyo zi- zitangwa maze zishikira aho zagenewe hanyuma rero ugarutse muri make eh, muri afurika intambamyi zituma eh, imfashanyo zihari jewe uko ndabibona eh, zida- zidakore donke zidashikira abo zagenewe nubu- bari uburongozi bwo muri afurika ko turamenyeye kubona abatwari bose ba afurika eh, iyo bashitse ku butegetsi nti- nubwo babi- babivuga usanga bibagora gushira mu ngiro kuko ahanini yego baragenda bagasaba imfashanyo mu bindi bihugu biteye imbere cyangwa ingurane ahanini ukara ibikorwa bikomakomeye cyane usanga byokorwa bikagorana abo rero byo mvuga ni eh, nk'uko usanga bamwe bamwe muri afurika ariko barabivuga ko bakwiye kwanza kura- kurya ikiremva kirasheko byari byiza mugabo mu gihe hatari uburongozi bubereye eh, nubwo usanga izo mfashanyo zitangwa imyaka n'ibindi zoguma ihera irengana ari uko izo mfashanyo zatanzwe zikoreshwa n'akagwi k'abantu bakeya kuko nk'ubunye Ura- akarora iwacu i burundi ze uhereze iciyumviro cawe kugira duhe akaryo ah, abatumire bakwishure Eh, ndazi ko mu burundi ayo iwacu imfashanyo zaratanzwe mu biringo bitari bike mugabo nkatugiye ubaza abatu- abatuyoboye mu myaka n'iyindi gushika n'uno munsi ubaza ati mbega imfashanyo zagiye ziratangwa n'ibihugu bitunze harimo n'ingurane mwo twereka ibintu by'ukuri byaranguye uno munsi no gihugu yokwishimira akavuga tuti ibi byavuye mu mfashanyo ariko usanga amafaranga atanze agibwa n'abantu bake reka abishure eh, mumwishure Faustin mbere yavuga ati yafatiye kuki icyo bafatiraho kandi nicyo naho buvuga ngo twaragize ibyo dukora yego twarabikoze mugabo afurika bayifatira muri rusange urabona iracyari inyuma mu byerekeye ubutunzi n'ibyo dushohera hanze harya iterambere ry'ibihugu ni ukugira ayo mahinguriro nawe ugashorera ibintu hanze na cyane cyane bijya nawe wahinguye
barakoze batumire bacu na mugenzi wacu fide nyongabo yaganira nabo ku bijyanye n'imfashanyo icyo byitwa imfashanyo muri afurika aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye